ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda aho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ingabo za leta zivuga ko mu mpera z'iki cyumweru zishe abarwanyi batwirwaneho batanu zigakomeretsa abandi umunani itangazo ryasohowe n'izo ngabo riravuga ko abo barwanyi bazigabyeho igitero mu minembwe ho muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo inkuru turayibaza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasite ngabo uriyuvira itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa gisirikare muri aka karere kapiteni dodone kasereka ijwi ry'amerika rifitiye kopi rivuga yuko abagwanyi bayobowe na koroneli makanika wikuye mu gisirikare cya leta ya kongo bafatikanyije n'abagwanyi batwigwaneho bagabye igitero ku birindiro by'ingabo za leta biri mu rutigita aho ni mu birometero birenga cumi na bitanu uvuye muri santare ya minembwe uyu muvugizi w'ingabo za leta muri segiteri operasiyoneri sokolade muri kivu y'epfo ahamya yuko zishe abagwanyi batanu zikomeretsa umunani mu bari bazigabyeho igitero avuga ko kuri ubu bari kuvurirwa mu bitaro bya minembwe akomeza kuvuga yuko bafashe n'imbunda ebyiri zo mu bwoko bwa karashinikov gusa umuhuzabikorwa wa twigwaneho mu minembwe rubibi mporana arakana ibyo uyu muvugizi w'igisirikare cya kongo avuga yashinje ingabo za leta gufatikanya n'umutwe w'abagwanyi b'abamayimayi mu kubagabaho ibitero abantu bacu ejo bishwe n'abasirikare ba frdc barwanye n'abamayimayi mu gatondo bagenda babakurikiye baze kurenga mu irango ry'ahitwa babavana ku kabingo aho babatereye baza kurenga mu misozi ya ya gipimo frdc yingura intwaro irabarasa irabica abandi irabakomeretsa n'ubu imirambo imwe iracyariyo turabona n'uburyo bwo kuyirekipera kugira ngo tuyishingure mwarimo mugwana na frdc umunyamakuru nakubwiye ko twarwanye na mayimayi yari yaduteye tugenda tuyirukanye frdc kuko itarengera abaturage b'abanyamurenge ahubwo irwanya ikubitira irengera bariya bamayimayi na bashambuke kugira ngo batunyage bakomeze banatwice banadusenyera n'amazu fardesi ivuga yuko mwateye ibirindiro byayo biri ahantu bita mu rutigita fardesi ifite ibirindiro ahantu hitwa ku munyi ni ya diyagonale n'ahantu hitwa mu rutigita ukuye imirima twari duhinze mu rutigita nayo yonwe n'abasirikare ba fardesi barayona barayangiza barayonona barayirya barayimara nta basirikare baba mu rutigita icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa kugira ngo bagwanye byaturutse ku ki ni amarangamutima yabo ntabwo bigeze nk'umunsi n'umwe baturengera mvuze gutyo ni imvugo iremereye ariko kandi urebye imikorere yabo ntabwo baje baje kuturengera iyo bashaka kuturengera nta buryo mayimayi yatambuka pozisiyo za frdc ikagenda ibirometero bitanu hagati yacu na frdc ayiri n'aho bamayimayi baturutse ku birometero cumi na bibiri bakaza kwinjira mu mihana bakatwangiriza bakadusenyera bakatwicira bakanatwica bamara kubikora bagasura bagasubirayo na ya minyago bagaca frdc kandi ntigire icyo batwara noneho natwe tuba tutabaye tugiye dutabaye twe twatabaye twirukana amayi igahindura intwaro mu cyimbo cyo kwirukana amayi akaba ari twebwirwanya twirwaneho muri make rubibi mporana avuga yuko atari mu minembwe honyine hari izi ntambara yemeza ko no muri kino gitondo mu bice bitandukanye bya rurambo abagwanyi ba mayimayi bafatikanyije n'inyeshamba z'abarundi zarebye itabara bazindutse bagaba ibitero imihana yaratwitswe ya rurambo ahantu hitwa za gahororo hariye imihana yo mu gitembe imihana ya marungu ku murambi n'amazu make yari yasigaye yo mu rwikubo ayo yose yahiye uyu munsi inka zanyazwe nyinshi intama n'ihene urumva izo zose yari imitungo y'abaturage kandi izo zose bikorwa na Red Tabara ifatikanyije na bariya bamayimayi twagerageje gushaka abagwanyi ba Red Tabara n'abamayimayi ku murongo wa telefone ntibyadukundira gusa andi makuru dukesha imvukire zo mu rubuga ziri buvira ahamya yuko ejo abagwanyi batwigwaneho batwitse umuhana wo mu rudefu izi ntambara zongeye kuvuka muri aka karere mu gihe tariki ya mirongo ibiri n'icyenda kugeza tariki ya mirongo itatu n'umwe z'ukwezi kwa gatatu ikinshasa hari ibiganiro byo gushakira amahoro akarere k'imisozi miremire ya fizi itombwe na uvira vedase ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika uvira mu ntara kivu y'epfo tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujya mu burundi aho mu mpera z'icyumweru dusoje leta yategetse ko abanyabigega bose b'amakomine mu gihugu begura barashinjwa kunyereza imisoro y'abaturage ishyirahamwe rirwanya ruswa mu burundi rirashima iyo ntambwe ariko abahanga mu by'amategeko bagasaba ko icyo cyemezo cyashyirwa mu bikorwa hakurikijwe amategeko inkuru ya desire hatungimana i kigali mu rwanda kuva mu kwezi kwa mbere k'uno mwaka gushika mu kwezi kwa gatatu haratangujwe igikorwa cyo kugenzura ingene amata agize atozwa ico gikorwa catangujwe n'umushikiranganji w'intora hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca ubwiwe mu gisagara ca Bujumbura aho mu kwezi kumwe gusa basanze miliyoni zirenga ijana mirongo ibiri arizo zanyurujwe ico gikorwa caciye kibandaniza amakomine yose y'Uburundi aho akazi ko gutoza amatagisi kari kahawe abandi kugira koko barabe ko abahahora ayo batoza bayashikana mu kigega ca leta inyuma y'ico gikorwa vyaragaragaye mu biharuro vyashizweho habona n'ubwo bushikiranganji ko mu makomine yose y'uburundi habaye ubusuma bukomeye nk'uko ico cegeranyo kivyerekana igisagara ca bujumbura nico cimonogoje kuko ubudasa mu mafaranga yatojwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bene yatojwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe arenga miliyoni majana atandatu mu gihugu cose ubudasa muri ico kiringo c'umwaka ni umuriyaridi umwe n'imiliyoni hafi majana umunani mu nama yabereye mu ntara ya kayanza mu buraruko bw'uburundi kuri uno wa gatanu igenekerezo ry'icenda ukwezi kwa kane inama yari itumiwemwo babura amatari ba musitanteri abarongoye inama z'amakomine be n'abarongoye igipolisi mu ntara no mu turere twose tw'uburundi umushikiranganji ndirakobuca yamenyesheje ko abanyabigega b'amakomine bahagaritswe mu kazi kabo ati leta ntishobora kwemera ko ubutunzi bwayo bunyuruzwa n'abari bajejwe kubukingira ku izina ry'umushikiranganji no ku izina rya leta bakuru n'abari bose barahagaritswe bajya kuba mwunguye amakonseye y'amakomine ntibirye kuko ntabure gusa nimubahereze ubundi buzi muri sekretariya mugaba ikintu kijyanye no gukurikirana itorwa ry'amarosete mu makomine mukigire ndase zose kumva bakora ibintu murafite abakonseye muhereza abandi bantu kini faso transitwari baba barakurikirana kugira iki gikorwa by'ukuri tumenye ukuri k'umutungo w'amakomine yacu abo bantu bahindurira akazi icyo gikorwa mu gishinzwe abandi iyo ngingo irashimwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi akaba arongoye ishyirahamwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo amenyesha ko bashyigikiye uwo mushikiranganje mu rugamba rimwo rwo gutuza ba kaboko ingingo nk'iyo ifatiye ku biharuro nk'iyo byagaragaye ni ingingo nziza cyane ubwa mbere hoho yerekana yuko hariho ingendo iriko irahinduka muri iki gihugu mu bintu byo kurwanya ba kaboko n'amatungo n'abanyuza amatungo y'igihugu ntibyumvikana gatoya iyo diferanse ngene yoboneka uca ubona yuko hariho ibintu byari byaragiyeho by'amarezo muri iki gihugu yo kwijajara ku by'amafaranga ukuntu abantu bavyumva turateye intege cane umushikiranganji yafashe iyo ngingo turamushyigikiye irabereye n'abazoza bazoca babona icyo batinya ahubwo rero dusabye yuko abarundi bose uri butangura kuza barakanura bakabona ko ibihe byahindutse bakaraba amatungo yabo bariko barayanyuza bakaraba kuko bamenye ko iterambere ryabo ariho rihagaze no mu ishyirahamwe oricom ryishinze kurwanya abajya ibiture n'isesagurwa ry'amatungo ya leta barashima iyo ngingo gabriel fire arirongoye asaba ariko ko amategeko yo kubahirizwa abantu ntibafatwe kumwe kumbure batakosheje kumwe gukura abajejwe ibyo gutunganya amafaranga ikivunga nk'uko babigize ku basanzwe batoza amahera bajya twita reperesebutere de tagisi udempo twebwe tubona ko ibyo bishobora gutera ikibazo kinini cyane mu bisanzwe hakwiye gukorwa dosiye k'umwe umwe wese hanyuma bakabishikiriza ubutungane kugira ngo umuntu wese abazwe ibyiwe ko bipfuza gukora neza twebwe twifuza ko amategeko yose ajyanye n'ibyo gutunganya amafaranga akurikizwa turamushimira cyane kandi turamushyigikiye ku buryo ariko arakora mu byo kurwanya igiturire turamushyigikiye ku rugamba ariko arakora kurwanya igiturire ni ukuri nabikore n'abandi bashyiranira bamurabire ko ariko amategeko akurikizwe edi claude nininahazwe yanonosoye ibyigwa by'amategeko akaba n'umushingamanza amenyesha ko gufatira mu kivunga ariko sa rikomeye ririkorera kugwa na leta amenyesha ko leta ishobora kuhatakariza byinshi mu gihe abo ariko barahagarikwa mu kazi bo kwitwara kuko ikosa rikorwa ku giti cy'umwumwe itegeko nimero ijana agakwego mirongo itanu n'umunani ryo kwa kane ndamukiza ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu byerekana neza ingene inyungu za leta n'iz'amakomine ziharanirwa cyangwa zihabuzwa igihe bigaragara ko zahatikiriye icyo gihe abashinjwamanza ba leta basanzwe bariho barashingisha urubanza ku bakekwa kunyonora no kubangamira inyungu za leta n'amakomine byumvikana yuko umushikiranganji yategerezwa kubanza kwisunga iryo tegeko mu gufata ingingo habayeho rero guhana mu kivunga ni rya tegeko riba ririho nyanzwe kumbure ngira abo byega bashobora kuzoshingisha urubanza bakerekana ko barenganijwe ariko ibyo byose bigaca mu rubanza rwashingishijwe uwagirizwa agahabwa umwanya wo kwiregura nk'uko amategeko asanzwe abitegekanye umushikiranganji ndekobuca yamenyeshe bamusitanteri bari ngaho ko ayo mafaranga yabonetse muri icyo gikorwa azoshigwa mu bikorwa by'iterambere by'amakomine ariko ko atazoja mu bigega by'amakomine desire atungimana kigali ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika niyo uteze amatwi nanjye nkaba nkuhaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukashyikirizwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira mu masaha nk'aya gihagarariwe na nigena roje nawe mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma ngebaho ikaze muri iki kiganiro nitwa nicole gira neza ku nshuro ya makumyabiri na karindwi abanyarwanda bose aho bari mu rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye baribuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kuva tariki ya karindwi mata kugeza tariki ya cumi na gatatu mu gihugu hose haba gahunda zo kwibuka zirimo ijoro ryo kwibuka gusura inzibutso ndetse n'ibiganiro aho abantu batuye hatandukanye mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tujye kuganira ku ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ariko turebera hamwe uruhare rw'urubyiruko mu kurwanya ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ese ni ibihe bikorwa cyangwa amagambo abantu bavuga agaragaza gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane bahaye ikaze muri iki kiganiro
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ubushakashatsi bugaragaza ko nubwo hari intambwe yatewe mu gutera umugongo ingengabitekerezo ya jenoside hakiri ibisigisigi byayo aho usanga hari abakihembera kenshi bigakorerwa ku mbuga nkoranyambaga mugenzi wacu ishimwe onore mu kiganiro ejo yadukusanyirije ibyagiye bigaragazwa n'inzego zitandukanye ku ngingo y'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane reka tumwumve
muri iki gihe u rwanda rwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi jenoside yakorewe abatutsi muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane komisiyo yo kurwanya jenoside cnlg itangaza ko ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside muri rusange n'ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi kigenda kigabanyuka ariko hakiri ibisigisigi byayo byiganje cyane mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari mu rwanda cyangwa mu mahanga umunyamabanga nshingwabikorwa wa seneriji dr bizimana shadamasini mu gusobanura impamvu zitandukanye ku ngengabitekerezo abapfobya n'abahakana jenoside mu gihugu avuga ko bagabanyuka nk'uko bigaragarira mu mibare ijyanye n'abakurikiranwaho icyo cyaha buri mwaka ndetse n'umubare w'abo icyaha gihama bakabihanirwa impamvu bigabanyuka ari uko ubu ngubu mu rwanda hari amategeko asobanutse ryaba itegeko rigenga icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibifitanye isano nayo risobanura neza ingengabitekerezo ya jenoside n'icyo ari cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ku buryo abantu bamaze kurimenya bazi icyo birinda naho batagomba kurenga ikindi ngo ni uko mu gitabo cy'amategeko ahana mu rwanda naho ibihano birebana n'abakora icyo cyaha bisobanutse kandi bitanoroshye cyane ko uhamwe na bimwe muri ibyo byaha ahanishwa igifungo kiva ku myaka itanu kugera kuri cumi n'itanu ibikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi byiganje ahanini mu bakoresha imbuga nkoranyambaga dr bizimana shadamaseni avuga ko abo ku mbuga nkoranyambaga babikongeza no kuri bamwe bari mu rwanda ubutumwa atanga ni uko abantu bakoresha izo mbuga nkoranyambaga bakwiye kumenya icyo itegeko riteganya jenoside yakorewe abatutsi ni ihame ryemewe ku rwego mpuzamahanga nta kundi kuri kundi guhari dr bizimana anenga cyane abakigoreka amateka bagerageza kumvikanisha ko mu rwanda habayeho jenoside ebyiri ku buryo hariho n'abumva bashobora kubijyaho impaka akomeza avuga ko itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside rinabibuza ku buryo bugaragara rivuga ko kuvuga ko habayeho jenoside ebyiri ari icyaha cyo kugoreka amateka abakoresha imbuga nkoranyambaga abakora mu itangazamakuru abanditsi n'abashakashatsi basabwa kureba icyo amategeko ateganya bagakora ubushakashatsi cyangwa bagategura inyandiko zijyanye n'ukuri aho ku kugoreka bijandika mu cyaha nkana cyangwa abatabizi imbere mu gihugu haracyari abagaragaraho ingengabitekerezo aho intara y'amajyepfo n'iburasirazuba arizo zagaragayemo abantu benshi bakurikiranyweho ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside mu gihe abari bafite imyaka hagati y'icumi na cumi n'icyenda ubwo jenoside yabaga aribo biganje mu bagaragaweho ibyo byaha icyegeranyo giherutse gutangazwa n'ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda kigaragaza ko mu myaka itatu ishize kugeza muri kamena bibiri na makumyabiri amadosiye magana cyenda mirongo ine n'icyenda ajyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside yinjiye mu bushinjacyaha akurikiranywemo abantu igihumbi ijana na mirongo irindwi na babiri tariki ya munani werurwe bibiri na makumyabiri na rimwe komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg yamuritse igitabo gisobanura itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe iki gitabo cyitwa rwanda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda gikubiyemo ibice bitatu igice cya mbere gisobanura bimwe mu bikorwa byaranze itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe no mu myaka yakurikiyeho kugeza tariki ya karindwi mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane igice cya kabiri cyerekana uburyo jenoside yashyizwe mu bikorwa igice cya gatatu cyerekana uruhare rwa bamwe mu bari bagize leta y'abicanyi igice cya kane cyerekana umwihariko w'abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro mu kurimbura abatutsi igice cya gatanu cyerekana uburyo umuryango w'abibumbye watinze kwemeza ko mu rwanda hari jenoside irimo gukorerwa abatutsi nyuma ukaza kubyemeza nyuma y'impaka nyinshi mu kumurika iki gitabo umunyamabanga nshingwabikorwa senelije dr bizimana chadamosen yavuze ko ibikubiye muri iki gitabo bigaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi atari impanuka cyangwa ngo ibe yaratewe n'ihanuka ry'indege yari itwaye perezida habyarimana ko ahubwo ari umugambi wari warateguwe igihe kirekire dr bizimana yavuze ko iki gitabo kigaragaza bimwe mu byaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi kizafasha mu kwibuka jenoside n'inzirakarengane zishwe kikazaha kandi urubyiruko ubumenyi bugomba kurufasha mu gusobanukirwa ayo mateka mabi bityo urwo rubyiruko rushobore gukomeza kubaka u rwanda mu bumwe no mu mahoro mbifurije kwibuka mwiyubaka njye nari ishimwe urure ku bw'ikiganiro ejo
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
uyu munsi umubare munini w'urubyiruko mu rwanda ugizwe n'abasore n'inkumi bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane uru rubyiruko rero rukwiye gusobanukirwa amateka yagejeje u rwanda kuri jenoside ndetse n'ingamba zafashwe mu guhangana n'ingaruka zayo kugira ngo barusheho nabo kugira uruhare rufatika mu kubaka iterambere n'amahoro arambye mu rwanda zimwe mu ngaruka za jenoside urubyiruko ruhanganye nazo harimo ihungabana n'amakuru n'ubumenyi budahagije bishingiye ku ruvangitirane rw'amateka asharira u rwanda rwanyuzemo izo ngaruka zititaweho zishobora gutuma urubyiruko rw'u rwanda rugwa mu bishuko by'abanyepolitike babi rukaba rwashorwa mu bikorwa by'urugomo aho gukoresha imbaraga zarwo mu bikorwa byubaka amahoro n'iterambere birambye abanyarwanda bifuza urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu bavuga ku bikorwa cyangwa se amagambo umuntu ashobora kuvuga bikagaragaza ko ari ugupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ni ibitekerezo twakusanyirijwe na nishimwe ariyete
jenoside iyo idahawe izina nyirizina tuvuge urugero niba ushatse kuvuga nka jenoside yabaye mu rwanda ukavuga ngo ni jenoside yo mu rwanda twakwiye kubyita iryo zina nyine jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ntabwo ari jenoside yo mu rwanda ikindi ni nko gudaha agaciro nyine iki gihe cyo kwibuka nabyo mbona mba ari nko gutesha agaciro nyine abo bayizize ndetse n'abagiriyemo ibibazo barokotse gukina ku mubyimba abasigaye cyangwa se kubabuza amahoro abibutsa bya bihe bikomeye banyuzemo avuze ngo mu rwanda nyine ngo habaye dubure jenoside yaba apfobije amateka jenoside uko tuyizi itegurwa n'ubuyobozi ni ukuvuga yuko abatutsi batarenganye ni ukuvuga ikintu cyose gitandukanye n'ukuri kw'ibyabaye hari ukutabanira neza abacitse ku icumu wenda mu gihe cy'icyunamo cyane cyane ugasanga bakwiciye wenda nk'amatungo cyangwa se bagutwikiye nk'inzu urumva ni ukugusubiza inyuma ni ukukwibutsa nyine ibihe waciyemo dufate nk'urugero harimo nk'abantu bajya muri sosho mediya bakandika bati mu rwanda nta jenoside yahabaye cyangwa mu kimwe bakagenda nko ku nzibutso bakaba bakandikaho ibintu cyangwa bakagenda bapfobya amateka mu buryo butandukanye
barakoze aba badusangije ibitekerezo byabo nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe ese ubona hakorwa iki ngo ntihabeho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane dr bideri diogene ni umunyarwanda umwe mu banditsi bake b'ibitabo bigaruka ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane akaba n'umukozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg aho ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubujyanama mu mategeko igitabo aherutse kwandika kiri mu rurimi rw'igifaransa yise rwanda 1994 la couleur d'un genocide mu kinyarwanda bivuga ibara rya jenoside cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kigaragaza ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane itarasize n'abo mu muryango we anatangamo ubuhamya bwihariye ku rubyiruko ku bacitse ku icumu rya jenoside no ku banyarwanda muri rusange mu ntego nkuru yo kugira ngo bifashe mu gukumira ko jenoside bitazongera kubaho ukundi mu kiganiro kigufi mugenzi wacu noel manishimwe yagiranye na dr bideri diogene wanditse iki gitabo atanga ubutumwa bukebura bamwe mu bakigaragara mu bikorwa bibi byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane n'ubu nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi aratangira asobanura icyamuteye kwandika iki gitabo akacyita ibara rya jenoside reka tubumve
iki rero cya rwanda la couleur d'un genocide kize mu kinyarwanda ibara rya jenoside jenoside si ibara ritukura cyangwa umukara cyangwa iki si ibyo nashaka kuvuga ahubwo ni iki cyerekana gishobora gutanga igisobanuro cya jenoside wowe uvuga ngo jenoside ni iki ni ibikorwa byose bibi birimbura abantu mbese ni ibintu byose bigize icyo cyaha cyangwa se icyo cyaha kuko jenoside ni icyaha mbere uko biba n'ikindi kintu cyose ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga mwandika igitabo rero gikubiyemo n'ubutumwa bwitsa no ku kuba mugaragaza amateka y'ubuzima bwanyu umuryango wanyu we wabashije kurokoka jenoside ariko abawe n'abo mwavukanaga bahitanywe nayo ni igitabo mwanditse mwifuza ko abantu bakuramo iki cyane cyane ku rubyiruko muri rusange ni ukwereka abazasoma iki gitabo kontekisite historike ni ukuvuga ibyabaye byabaga bikurikiranye cyangwa se bihereye ku ki ni ukuvuga ibyemezo politike ni ubutegetsi bwari buriho icyo gihe kugera mirongo icyenda na kane rero nk'urubyiruko ndugenera shapitire hanyuma nise lavi ubuzima abantu bose nagiye mvuga bahitanywe na jenoside ariko n'abagiye barokoka iyo jenoside abo nabageneye igice cyitwa lavi uko babayeho nyuma ya jenoside uko biyubatse noneho bikajyana nanone n'ibindi bibazo igihugu cyagiye gihura nacyo kumva nyuma ya jenoside byari ngombwa kongera kubaka igihugu ntabwo byari byoroshye ariko abantu babigezeho nubwo nanone n'uyu munsi bitoroshye kuko mvugamo n'ihakana rya jenoside rikorwa n'abantu bazwi ariko nkekana yuko nanone hari ikindi gice kigenda cyumva neza jenoside icyo ari cyo kandi noneho bagafatanya n'abanyarwanda mu kuyikumira ariko se aho hantu hagenda hagaragara ikibazo by'abahakana n'abapfobya jenoside mubihuza n'iki bifite umuzi hehe byanakumirwa gute ubu abahakana basigaye baradukiriye ibyo bita social media kera umuntu w'umushakashatsi uhakana jenoside nka philippe regensi umwarimu muri kaminuza mu birigi we yarandikaga ibintu periyodike akazavuga ati nzasohora igitabo nerekana ibi n'ibi ariko umuntu asigaye abyuka agashyira ibintu kuri youtube agashyira ibintu kuri twitter rero intambara ikomeye muri social media ariko social media irimo ubusa nta kivuze social media itarimo content idafite ikintu ivuga aba ari ugusebanya aba ari ugutukana uhakana uzamuhashya ari uko social media cyangwa se tweet yawe cyangwa se kuri youtube ushyizeho ikintu gifatika gifite icyo cyungura mu kumenyekanisha jenoside n'abandi batoya n'abandi ndetse n'abandi bafite ubuhamya ariko bakuru nabashishikariza kwandika kuko uhakana we nta kindi wamushobotse uretse kuvugisha ukuri kandi nubwo avuga ukuri ku byakubayeho uvuga abakoze jenoside bose barafatwa hari n'abahinduye amazina ariko ikibabaje ni uko ahubwo binarenga bikajyana no mu bana babyaye ugasanga umurage bagiye guha abana babo uvuga ati komeza nuko nanjye rero amaherezo nta yandi amaherezo ni mabi kuri uwo mubyeyi ushora umwana we mu bikorwa byo guhakana jenoside kuko jenoside ni ikintu gikomeye cyane umuntu udatinya jenoside n'ingaruka zayo aba ari igikuki ni umwanzi w'amahoro hanyuma urubyiruko rubyitwaremo rutinya muri urwo rugamba rwo guhangana n'abapfobya n'abahakana jenoside gutsinda urugamba rwo guhakana ku rubyiruko inshingano ni iki ni ugukurikira uburere bwiza bahabwa mu mashuri erega dukeneye urubyiruko rujijutse rufite ubwenge ariko n'uteshutse ushaka urubyiruko akaba ari we ubibazwa ukabazwa n'ubutabera kandi urabizi birakorwa ntawihisha igihe cyose n'aho uri wihisha aho ngaho amazi aragera bikakugeraho dr bideri diogene twaganiriye muri kino kiganiro ejo murakoze cyane murakoze nawe
arakoze christela kutugezaho ubutumwa bumaze kumugeraho aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cya none cyagarutse ku ruhare rw'urubyiruko mu kurwanya imfobya rya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nawe wari uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe ese ubona hakorwa iki ngo ntihabeho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro mukurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na nigena roje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma njye nitwa nicole gira neza twese hamwe dukomeze kwibuka twiyubaka
abapfakazi bararira abanyarwanda turarira kubera wewe jenoside genda jenoside wahekuye u rwanda
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro